my people oh hmm, I don't release another one oh if I don't release another new prophecy oh another new Ifa message don't come and say make all the end time oh olori make them begin They fall out They come out one after the other say all this one be say then they cry say they never get belle this this that that Then keep bird the mama fly say na lie you. Oh, eh. say him don consult the gods of the land o oh. him don see and say they offend one particular person and that person must pray for them before everything go better for them. hey see wahala by pipo wahala no come too much as queen naomi they dodge them for that palace That so then go they find them, o oh. queen naomi go they dodge them, go they find am come go they dodge them, go they find am come do you call fawo with toothpicks now, my people? eh now we say that the link uh, queen naomi with all these their gbasgbos i no can understand my people, oh, if i don't pass message o oh, across to oni Fife, say make oni of tell all the end time oloris say make they prepare o oh. make they prepare oh, so that eh, if they know how they go take back queen naomi make queen naomi call release prayer for their head so that it go better for them. allegedly oh, my people, this just na allegedly oh. hey nawa oo wahala no come too much wahala no come be like bicycle o my people o dem hmm. say oni ife just come back o from where e go o e went out o as e come back na ifa tell am say message dey o ifa come gere gere gere gere gree ifa come o ifa come di palace o say e wan see of ife say e urgent o say e urgent oni ife come as ifa say. Waiting urgent waiting with the tin where they no go feel discuss till di next day now I say no it's very very important to say na concerning eh, waiting in see eh in im see o oh, my people. Now im oni of they ask ask I say if I waiting you see if I say eh you see that your wife when he be say he leave out of annoyance queen naomi that innocent girl when he be say e no do anything both conspiracy was eh, all all all the conspiracy was against her her family and everything all the people where we say they do plan those conspiracy the architect when he construct everything when he play he say don't go go free Oh, say because queen omi no be ordinary person no be ordinary person where be say you go do something you go just go free my people some people are like that too. Oh. hey, just keep their hand clean just as i did now keep my hand clean gbagam you find me by people anything where you see you manage o oh. Now some people na there's nothing they can do that's the spirit that's the guardian angel when they guide them you don't. you can't just do them something and go free and if you are watching me for here if it be say you fall for that category of people just leave your comment for comment section make i hear do you fall in that category of people when it be say somebody know they do you something Not be you they revenge you oh. somebody will just do you some kind thing like this eh you go surprise say you maybe you verse, you maybe be say then do the thing verse, and you don't call everything take serious but before you go know you go hear say something happen to the person i don't get that experience that kind experience it dey happen to me that is why i know they find trouble i know they like to find trouble i always make peace with people around me just if i notice say your energy is begin is getting bad towards me i go avoid you so and that is what queen naomi they do so queen naomi a person will be say you know they like they stay where there's negative energy una see dat one of if palace bad blood bad belle too much queen naomi spirit go go that is her power her anointing go reduce if she stay that kind place Now the truth be that if queen naomi stay that palace that kind place her anointing go reduce because now every day they go dey rub am with bad energy negative energy negative energy before you know so and once if you want make they work out well for you eh you have to keep positive mindsets. you have to always be happy no eh, no room for negativity just free yourself from every worries and the rest e just be like some like since two days now i no feel do video i no get lights fuel no let me buy i just there, i just believe god say god you be god you are not a man you must do something in my life and behold this evening one of the subscriber just call me to tell me that she don't send something to me in fact that enlightened my spirit and i'll continue to pray for this woman This woman na usc dey stay na person wey be say she just um that was two months again she sent me things i was so happy all of it ah no no god go bless you if you be say you dey watch my my video god go bless you you will never lack you in fact you will never see sorrow you will never lack in jesus name so may we continue our gist my people i don't don divert this gist because this all this video website they do na This woman i just call renew my spirit if not the spirit was done since yesterday it was done throughout i couldn't do video i was just thinking of my life, thinking, just they think go here, think go there, say, God, what is all this? But trust God, God is faithful. He is too faithful to fail. So, my people, oh, if if I look this Queen Naomi matter now, when in fact, according to the report, when he be say reach us, allegedly, oh, say, hey, eh, all this end time olori una never see something o una go see something if if you beat una no repent genuinely This always say they say me, dem pack go eh, eh, olori quarters That they do some they do bad belle some they pretend eh eh dem dey tell una wetin to go do now. they do una Oh, the one when he day front and I pass this one my oh, if o before ifa panic run come na so wetin ifa see be here e dey oh so they say hmm if una no waiting good for but could I just begin the, know how won't take relate with queen naomi make queen naomi release blessing on top of una life or oh, make una life better since una so una want to marry oni of ife by fire by force so among all is um, olori the person i no wan mention the ones where they know they are among there's a letter about two oloris in that palace So we say they are out of this whole thing but i no to eh, mention because if i mention their name now I go say boring because i say you like this olori no i'll just keep it neutral until maybe next video now go talk about that so now queen Amina, they say they needed her prayer because the boy and I will be say queen naomi take leave that palace is not ordinary and her spirit is not happy is her spirit no in fact her guardian angel no feel good about wetin happen to to her so yeah e the guardian and the spirit wey be say the guide wey dey follow queen naomi <coughs> my people hmm. dem say the spirit wey be say dey follow queen naomi e strong if no be say strong who don enter that palace who don marry oni of ife wey don wey hmm i no know as i wan take talk am make e no be like say maureen too talk but na the thing when e dey ground be that they say queen naomi must to release prayer for una head one after the other hey my pipo una go come see the way be say dem react about this whole thing una go see the way be say dem react about this whole thing because Ooni of Ife don send message go give all of them one after the other. Don send message go give them and say, ah, see wetin dey oo, see wetin dey. Hmm, my people, for the next video, I go see reaction. Alright, my people, una like and share this video.